Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ritanga ibiganiro byaryo tubagezaho buri munsi mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa kabiri itariki icyenda ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Ikaze kuri radiyo yanyu. Uwo muri kumwe na Eugenia Mukankusi.
na alphonse ndayikengurukiye hano ni washington dc mwiriwe neza Eugenie namwe mwese muri ko muradukurikira ni isaha imwe n'igice ihigali no mu rwanda ihigali mu rwanda ni bujumbura mu burundi twagira tumubwire tuti nyakubahwa Theogene ndi kaminuza y'u Burundi ntituzopfa tugwibagi kandi uru rugamba wazize ntituzoruhemukira nitwaruhemukira tuzoba tuguhemukiye genda utubere mu ngoro umukama niwe mwungere udusabe twe dusigaye ku isi kandi usabire kaminuza Uyu ni umwe mu bantu bari baherekeje umurambo wa Theogene Niyindiko uh, umunyeshuri wo muri kaminuza wiciwe mu myigaragambyo akaba yarashyinguwe ejo kwa kabiri iyi nkuru na- uyu munsi kwa kabiri nimugoroba iyi nkuru rero turaza kuyigarukaho mu kanya hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu tubagezeho noneho amakuru havugwa muri uyu mwanya alphonse urakoze Eugenie inyuma ya inyuma ya ya nama y'ibihugu rutura byo ku isi byitwa G7 yabereye mu gihugu cy'Ubudage ibyo bihugu byaramenyesheje ko bitewe umutima uhagaze n'imishamirano iriko iraboneka mu bihugu bisangiye inyanza ya China Sea bisaba mbere yuko ibihugu vyegwa n'ico kibazo byo kwisunga amategeko mpuzamakungu atunganya ivy'amazi ibyo bihugu rutura vyazo- vyavuze ko bi- kizira kikazirizwa gukoresha inguvu canke guturubika no gutera ubwoba canke ngo hagire gishasha kihakorerwa ibyo bihugu vyariko biragaya umugambi w'ubushinwa wo kubaka muri ayo mazinga ya spatri kandi hari ibindi bihugu nka Philippine, Vietnam, Malaysia na Brunei bisanzwe biyitirira ubushinwa bwaciye bumenyesha ko ivyo ivyo bihugu biriko biravuga bitagira ishingiro minisitiri w'imigenderanire w'ubushinwa ati ivyo bihugu vya G7 ntibizi neza aho ukuri kuri
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ku byerekeye afurika sudani y'epfo yongeye guhurira ku meza y'ibiganiro abashyikirana bahuriye muri etiyopiya bagerageza gukemura ubushyamirane bumaze umwaka n'igice bwaciyemo igihugu ibice abashyikirana barasangirira ku meza ba- bagani- basigaje ukwezi kumwe gusa ngo babe bashyizeho guverinoma isangiye ubutegetsi ishyigikiwe n'isi yose intumwa za guverinoma ya sudani n'iz'abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'abahoze ari imfungwa bongeye guhurira mu nama kugira ngo bashakire igisubizo ibibazo byatangiye ubu hashize umwaka n'igice hagati ya perezida salva kiir n'uwahoze ari visi perezida riek mashar byitezwe ko sudani y'epfo izaba yashyizeho guverinoma y'ubumwe y'inzibacyuho mbere y'itariki ya cyenda y'ukwezi kwa karindwi gutaha ku munsi w'isabukuru y'imyaka ine ishize icyo gihugu kibonye ubwigenge cyakora ukwezi kumwe gusa gusigaye ntibirasobanuka niba iyo tariki ntarengwa izaba yabashije kubahirizwa ibiganiro biheruka byarangiye mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu nta kibashije kumvikanwaho kandi ibiri kuri gahunda y'ibyigwa ubu bigomba kubanza kunonosorwa
nayo rwa ruganda rwa leta zunze ubumwe za amerika bita naza rwaye rusubiye kunanirwa mu mugambi wo gukoresha umutaka wohora ufasha mu gukorera ibigendajuru kuri ca nyenyeri mars abahinga b'urwo ruganda bamesheje ko uwo mutaka waci- wacitse ubunywenywe bakigerageza kuwugurira mu kirere bati twasanze hakenewe umutaka ukomeye gusumba kugira ngo uzohore ukorora ibintu biremereye kandi bigenda binyaruka cane
Tusubire noneho muri Afurika urukiko rw'igihugu cya Misiri rwahanishije abantu cumi n'umwe igihano cy'urupfu kuri uyu wa kabiri mu bifitanye isano n'umukwabu wa mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri wabereye kuri stade y'umukino w'umu- w'umupira w'amaguru mu mujyi wa Port Said ni mu majyaruguru y'igihugu ahaguye i- abantu bagera kuri mirongo irindwi na bane hagakomerekera abandi babarirwa mu magana umucamanza yasomye urubanza rwakurikiranywe kuri televiziyo y'igihugu cya Misiri abaregwa bateze amatwi bafungiye mu twumba twabo mu gice cy'icyum- cy'inyuma cy'urukiko urugomo rukabije mu mupira w'amaguru rwatangiye mace irangiye hagati y'ikipe al ashi y'i kayiro n'ikipe ya al masi ubwo abafana babo biroshye mu kibuga bagasakirana n'abafana b'ikipe yari yabasuye iwabo imiryango n'inshuti z'abo bose baguye muri urwo rugomo bari bategereje hanze y'urukiko bamwe barakariye polise yari iri mu kibuga cy'umupira w'amaguru aho ubushyamirane bwabereye bamwe bumva abashinzwe umutekano barashoboraga kurinda urwo rugomo kandi ngo bagombye kubibazwa urukiko rwanakatiye abandi bantu ejo kuwa kabiri rubahanisha igifungo cy'imyaka igera kuri cumi n'itanu abandi makumyabiri bagirwa abere ibyo bihano bishobora kujuririrwa
uno munsi abireba rero muri makiney aho ni muri texas muri leta zunze ubumwe za amerika bihaye amabarabara basaba ko umupolisi eric kazibol tuyirokurwa mu kazi uwo mupolisi yahavuye ahagarikwa bamwagiriza ko yatumbereje ingoho yiwe ku bana b'imiyabaga b'abirabure amasanamu akaba yamwerekanye aryamitse umwe muri bo muri iyo miyabaga abari muri iyo myiyerekano bakavuga ko ha- harimwo mbere n'imvo z'urukoba uwo mupolisi we avuga ko yari agiye gutabara abari ko bidogera uru- bidogera urwamo rwari ko rubera ahari ubwogero ibyo byashyitse ku munsi wa gatandatu ku birometero mirongo itanu mubona ku bw'igisagara ca dallas
iyi ni gahunda y'ibiganiro byacu tuyibagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu kuri radiyo inshuti ya bose yumvikana kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri
murashobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu arobadi gmail akaburungu com na kuri facebook facebook kuri adrese ya radiyo yacu no kuri wezi itatu radiyo yacu voa akaburungu com
tubagezeho noneho amakuru twabateguriye yo mu karere k'ibiyaga bigari alphonse tunyarukire mu burundi mu burundi theogene niyindiko uwo ni umunyeshuri wo muri kaminuza yarasiwe mu myiyerekano yo kwiyam- yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu niyo ndiko rero yapfuye ejo ku musaga abanyeshuri be bo muri kaminuza batang- batanguje batanguye ihiganiro c'indwi yose kizoza kirabera imbere y'ubuserukizi bwa amerika iyo ni inkuru ya mugenzi wacu diane nini nahazwe
ni mu isengero ryitiriwe umweranda yosefu mu ngagara ahahererejwe inkuka ya misa yo guherekeza umuhisi teogene niyo ndiko yarasiwe ku musaga kuwa gatanu w'indwi yaheze mu gihe ariko yiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu none mukama turagusabye ngo ubandanye uremesha umuryango abagenzi biwe eka n'abo bari basangiye urugamba rwo guharanira ukuri turabigusabye mukama inkuka ya misa iheze abari baherekeje teogene bahavuye bagira urugendo rubavana ku isengero bafise ivyandiko twashobora gusoma ko amajambo nka turasa amaraso aguma aseseka ntiturabaja turiyamirije ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu bongera baririmba bati ingoma n'utuyobore bategetse ubayobore
abari muri urwo rugendo umubabaro wari wose kuwa mungu ni guhamba kuwa gatandatu ni uguhamba ubu ho twatandukiriye n'iminsi yo hagati mu ndwi abantu bama bahambwe bishwe n'abantu bajeje kubakingira nakababara nakababara nakababara bageze ahitwa kuri sesinga igipolisi cavuye kibiruka inyuma gishaka kubatangira mu kubabuza kubandanya urugendo bariko bagira bagendera inyuma y'umuduga warimo nyakwigendera abapolisi bariko baradutangira tubegereye baca baturasa uko babiruka inyuma niko baduza ibiganza baririmba indirimbo z'imana gutyo babona kubandanya bageze kuri kotebu umwe mu bisongerezi vy'igipolisi c'u Burundi yatanze itegeko yuko abariko baherekeza teogene niyo ndiko barenga ijana bokurira imiduga y'amakwasiteri bari baje banizaniye ivyo bikaba bitashimishije abegwa n'iyo ngingo kuko bari bafise aho bari bibwiye gushika twagomba gushika aha kuri shanike muri rompe tugenda n'amaguru mu rugendo kugira twerekane umubabaro dufise Bo- murabona yuko baduha duhagarikiye ngaha kuri kotebu ku mpanda hashinguwe Theogene abatanguje urugamba rwo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu bavuze ko ari biterasoni kubona abari babwirije gukingira umunyagihugu ari bo bamurasa uyu teogene nta buye yari afise yariko arabatera ariko bamurasa mu mugongo urusoro rufyukana mu mutima aba bantu bariko barapfa mw'ubu buryo aya maraso ariko arameneka mw'ubu buryo azobazwa bagomoye zirya ngabo kuzishira harya ku musaga irya ntatemwa mubona muhagaze ko benshi urya yari kimuga kandi nawe bamurashe ibigirankana twagira ngo dusabe aya maraso y'abarundi ariko arameneka mw'ubu buryo ahagarare ubu u dutegerezwa guhaguruka tukiyamiriza ubu bubisha abariko baratugirira ibi bintu tugiye no kubitwarira mureme uru rugamba tuzorutsinda abanyeshuri bahora bigana n'umuhisi Theogene kuri kaminuza y'u Burundi ngo ntibarota basubira mu ishure ico mugenzi wabo azize kitaratorerwa inyishu twagira tumubwire tuti nyakubahwa Theogene iyo ndi kaminuza y'u Burundi ntituzopfa tuguhibagi kandi uru rugamba wazize ntituzoruhemukira nitwaruhemukira tuzoba tuguhemukiye genda utubere mu ngoro umukama niwe mwungere udusabe twe dusigaye ku isi kandi usabire kaminuza ico kintu bariko urarondera imana izikituronse
akaba ashengeye yarageze mu mwaka wa kane yari umuntu w'ishyaka akunda abandi akunda ibikorwa cyane akaba yanakunda inkino cyane cyane akaba mbere yahora akina umupira w'amaguru muri inite efuse
Theogene niyo ndiko ashengeye ibukama afise imyaka mirongo ibiri n'icenda abanyeshure batubuhungira imbere y'ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za amerika bakaba batangaje ko batanguye kuri uno wa kabiri ikigandaro cindwi yose kizoza kirabera imbere y'ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za amerika kuva igihe c'isaha zibiri kugera igihe c'isaha umunani z'umuhingamo i bujumbura diane ninahazwe ku bw'iju rya amerika
arakoze mugenzi wacu diane nahazwe utugejeho iyo nkuru turacyari mu burundi imwe mu miryango y'abanyarwanda bavukiye i bujumbura ubu barimo guhungira mu rwanda bafite ingorane zo kumenya ahatuye imiryango yabo kugira ngo ibakire umwe mu bategarugori bari bahunganye n'imiryango yabwiye ijwi rya amerika mbere yo kwambuka umupaka anyuze mu kirundo ko yafashe icyemezo cyo kujya mu nkambi y'impunzi igihe atamenya aho imiryango ye iri kuko ngo yumva bayivuga ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu jean bosco ndayikengurukiye imiryango iriko irahunga muri ino misi iva mu makaritsiye y'Ibujumbura akunze kuberamwo imyiyerekano muri iyo miryango harimwo n'iy'abanyarwanda bavukiye mu Burundi uwo mukenyezi aturuka muri karitsiye Buterere avuga ko atayaromoka kubera ubwicanyi butagira izina buriko burahakorerwa ntibunamenyekane turi mu Buterere tugiye mu Rwanda kandi turahunze imyiyerekano ntirahera n'ubu bariyerekana kandi n'abantu barapfa barabakura mu nzu bakabica abandi bagahigwa buhongwe murumva nicyo kitumye je nemeye kuhava ndahunga barakubita umuryango bakugurura bakabasanga ari abo bica bakabica akarorero nko mu buterere baraherutse kwica umuntu bamwishe mu nzu barabomora idirisha batera igerenade mu nzu akandi karorero barahitiye gutera umuntu umupapa umwe batazira ku kezamutima baramuteye baramurasa amagerenade ikintu cy'isaha nzima batanguye saa yine na nusu bahejeje saa sita n'iminota hejuru ariko yarabuze gitabara urumva uwo nawe imana yarasayidira iyo adasayidira aba yarapfuye uwo mukenyezi yari ahunganye n'abana batatu n'umutamakazi w'imyaka mirongo umunani avuga ko abanza kuja kurondera inshuti ziwe yumva ko zoba zituye i butare vyanse naho wagafata inzira yo kuja mu ikambi y'impunzi mu gihugu ciwe tugiye mu nkambi wicaremo nta nshuti muba mufise bakira hariya sindabizi yuko tuyishikira kubera igihe ni kinini imyaka mirongo turamaze imyaka hafi mirongo itandatu akarorero jewe navukiyeyo navukiyeyo nkurirayo aha ndagiye gusa kubwo kuvuga ati numva yuko hariho imiryango mu rwanda mbanza gucayo ninawubura nca mbananya mu nkambi ninabona uburyo bunshikanayo kubera uburyo buke bafise ngo babanza kugurisha utwabo bafise ku mahera y'intica ntikize kugira ngo bashobore kuriha urugendo kanatsinda ngo bisize mu nzu basigara barabisahura bemera kugurisha utwo ufise ibintu bagurisha ni nk'ibiki kaba agahuzu kaba utuntu two mu nzu yaba iparasera ni uko nyine ariko baguha rumwe nyine kuko n'uyaguha kubwira ko nawe bitazohava bimworohera hari aho azahunga akabisiga abasuma bakiba abantu basize inzu zuga ubu baratanga ibintu vyo kwiba Eh, barabomora bakiba bagakura ibirimo none basanze inzu yu- yugaye barabomora n'imiryango babishoboye bakayikuraho inzira ya hafi bociyemwo bahunga batazimbwe n'urugendo mu buryo buke bwiwe kugira ashike ibutare ngo hari ku mupaka wo mu ntara ya cibitoke aho naho kuharengana ngo ni imana mpa mbonera kure zisubiza abantu inyuma aha kuri uyu mupaka wa kibitoki ntawe utambuka kandi n'umuntu w'umusore azi ko ariko arahigwa kubera cya gihe igihe bavuze ba- ah, ba- bakubise kudeta Ah, uwafurashe wese akagira ubwoba agahunga bakamugabiriza yuko agomba ko bagomba kumwica agahunga baramugarura kandi umusore bafashe ntagaruka muhira ntagaruka muhira baca ba- umenye- uyoberwa iyo akamanganiye uwo bakuye mu nzu wewe hoho uranabibona ko ba- uranabyumva ko bamukuye mu nzu cyangwa bakamwicira mu nzu ku mupaka wa gasenyi kirundo n'aho habandanya guca abahunga haraboneka kandi n'imodokari z'indundi ziva mu rwanda zitari nke ntibemera kwemanga ko bahungutse kuko bagendera ku mpapuro z'inzira usanga n'impamvu z'urugendo zitandukanye no guhunga ubajije bukebuke ariko hari abavuga ko bavuye kuraba imiryango yabo na cane cane abasavye amashuri y'abana babo mu rwanda abahungutse ariko ubamenyeshwa n'uko imodoka irimwo umuryango wikwiye n'amavarizi menshi kandi manini mu kayira k'ikirundi gacamwo abagenda n'amaguru n'amakinga atavyangombwa uruja n'uruza rwarahagaze kuvaho abategetsi b'intara ya kirundo bongereje inguvu zo guhagarika ibiharage bijabuka mu rwanda ababa kuri ako kayira bavuga ko abahaca bari abanyakirundo bitwa ko bahungutse ngo ariko baje gusarura imyaka y'ibiharage nabo ngo bakaba bakubita babangura mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika turagushimiye bosco kuri iyo nkuru hejeje kudushikiriza amasasu menshi yumvikanye kuri uno munsi wa kabiri muri komine ya cibitoki muri kati ya mutakura vyavuye ku mbonerakure yari kirimuka nk'uko amakuru ava mu gipolisi yabitumenyesheje muri iyo komine bifadikanije na ngagara bagize imyiyerekano yabereye aho nyene muri komine ngagara ni inkuru ya desire hatunga imana
ayo masasu mwumva ni kumutakura muri komine ya cibitoke akaba yatangwe kuvuga kuva isaha umunani gushika isaha cumi n'iminota mirongo itatu igihe twahava intandaro ya vyose yari imbonerakure yari ishaka kwimuka hanyuma abanyagihugu bagashaka guturira ibintu vyiwe igipolisi gisidukana n'iyo nka bararasa amasasu menshi cane gushikaho kumutakura ubuzima busa n'ubuhagaze abanyagihugu baho kumutakura bakamenyesha yuko iyo mbonerakure yari yimutse igihe imyiyerekano yatangura itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa kane kuva iyo tariki akaba atari bwahasubire kuhagaruka abanyagihugu rero babanyi biwe batumenyesheje yuko ngo biboneka yuko koko imbonerakure zikorana n'igipolisi uravye ukuntu basidukanye n'iyo nka harimwo mbere n'intwazangabo zitari nke uyo twabonye ko rayelma imbonerakure zikorana na gipolisi kuko nta kuntu umuntu umwe anerema umwe aza kwimurwa n'imodoka z'igipolisi umuyoro kandi bakoresheje amasasu bakoresheje ibigwanisho vyica ubu twe badutereye abana marakrimogene mu- mu ngo bacisha hejuru ku mpangu ata muntu n'umwe mu rupanga ariko arabatera amabuye kare bahora bazitera mu ibarabara bariko baterana amabuye n'abantu mugabo ubu bateye mu mpangu z'abantu jewe n'akarorero nihako abana banje nk'ubu bari mu gitanda mugabo byabasanze mu gitanda ico nico kibabaje kumva imodoka za leta z'igipolisi zikora kuza kwimura umuntu umwe zikamwimurana n'amasasu ziriko zirarasa abanyagihugu atana kimwe bazira amakuru dukura mu gipolisi amenyesha yuko uwo muntu yari imbonerakure koko kuko no mu nzu yiwe harimwo n'amakaratasi amuranga n'amadarapo y'umugambwe sndd fdd izo ndirimbo nazo ni iz'abanyengagara n'abanyacibitoke mu gihe bari bavuye guherekeza waragiye gufubwa yitavye imana arashwe n'umupolisi baciye bihereza amabarabara ya ngagara bagenda bararirimba umwe mu bari muri iyo myiyerekano akaba yatumenyesheje yuko intumbero bihaye badashobora kwiva ko petero nkuru nziza adasokoye akareka gusubira kwitoza tuzobandanya tuzobandanya amakartie yose tuyihaye kugira manifestation tuzobandanya na nakimwe kidutesha naho baturasa naho yitavye umwe umwe akapfa babiri tuzobandanya manifestation gushikaho asokorora rujya rupapuro rwiwe yatanze kwa troisième mandat nta bwoba ko mbona amasosi ari menshi nta bwoba n'ukuri yaba dufise ubwoba kumva kuva aho baturasiye abantu bagafa ni- ni twari ku- ku- kubandanya twari tumaze kureka ariko ubu ntabwo batufise ni ukuvuga aya masasi kwanza amaze kutumerejana n'umutima wamaze gukomera umutima wamaze gukomera kabisa twamenyesha yuko abo mu ngagara baciye baherekeza abanyacibitoke babageza ku ibarabara rya kanyoni babona gusubira inyuma desire atungimana bujumbura ijwi rya amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilo efusi ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilo efusi ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilo efusi ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilo hertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilo hertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilo hertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilo hertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika nk'uko mubyumvise dukunyaruke noneho mu rwanda pasiteri jean w'inkindi amaze kubwira urukiko rukuru ko ashinganishije dosiye ye atifuza ko yagera mu maboko y'abunganizi hamwe n'urugaga rw'abavoka avuga ko uh, atabashaka iki cyemezo rero hagifashe nyuma y'aho urukiko rukuru rwanze ibyifuzo yari yarugejejeho yanga abamwunganira iki cyemezo uw'inkindi yahise abwira urukiko ko akijuririye ndetse yanga no gusinya umwanzuro w'urukiko ni inkuru tugezwaho na mugenzi wacu asumutakabuye ubwo yagezwagaho umwanzuro wafashwe n'urukiko rukuru ku byifuzo byari byatanzwe na pasiteri w'inkindi birimo kwanga abavoka yahawe n'urugaga basimbura abo yahoranye bikuye mu rubanza rwe ku mpamvu zo kutumvikana ku mafaranga bahabwa na minisiteri y'ubutabera pasiteri w'inkindi yerekanye ko atishimiye icyemezo cy'urukiko cyashimangiraga ko abo bavoka yahawe n'urugaga aribo bazamwunganira ko ndetse bahawe amezi atatu ngo babe bamaze gutegura urubanza neza pasiteri w'inkindi yahise avuga ko ashinganishije dosiye ye ko itagomba kuzagera mu maboko y'abo bavoka atawemye kuvuga ko adashaka ko ndetse bazanywe n'ubushinjacyaha ngo bazakomeze kumushinja urukiko kandi rwananze icyifuzo cya pasiteri w'inkindi cyasabaga urukiko rukuru guhagarika urubanza rwe ngo abanze ategereze icyemezo kizava mu rukiko rwa rusha aho yasabye urwo rukiko ko rwakwimura urubanza rwe rugasubizwa arusha kuko yavugaga ko mu rwanda atazahabona ubutabera urukiko ruvuga ko nta tegeko na rimwe uwinkindi ashingiraho asaba ko urubanza rwe rwaba ruhagaze pasiteri w'inkindi wangiwe ibyo yari yasabye urukiko byose yahise abwira urukiko ko ajuriye ndetse yanga gusinya ku nyandiko z'urukiko ikibazo cy'imishahara cy'abavoka baburana mu manza zoherejwe mu rwanda zikuwe mu bindi bihugu gikomeje kudindiza izi manza aho abavoka bagenda bikura mu manza bavuga ko batabashije kwemeranya na minisiteri y'ubutabera ku mushahara bagomba kujya bahabwa iki kibazo kiri mu rubanza rwa winkindi ni nacyo kiri ubu mu rubanza rwa munyagishari yohani nawe ubu ugaragara mu rukiko adafite abamwunganira nyuma y'aho abatangiye urubanza rwe baruvuyemo bavuga ko minisiteri y'ubutabera yemera kujya ibishyura amafaranga miliyoni cumi n'eshanu kuva urubanza rutangiye kugeza rurangiye nyamara abo bavoka babiri bo bifuza guhabwa miliyoni imwe kuri buri wese kugeza igihe urubanza ruzarangirira urukiko rukuru naho rwafashe umwanzuro w'uko inzego zibishinzwe zafasha munyagishari kubona abandi bavoka bakwemera guhembwa amafaranga atangwa na minisiteri y'ubutabera kuko mu rugaga rw'abavoka hagaragara bakwemera guhembwa ayo mafaranga iki cyemezo cy'urukiko nacyo nticyashimishije munyagishari wari mu rukiko maze ahita avuga ko akijuririye kuko atifuza abandi bavoka bashya ngo kuko abo yahoranye ari bagifitiye icyizere kugeza ubu yahise abwira urukiko ko nawe iki cyemezo akijuririye imishahara isabwa n'abavoka bunganira abazanywe mu rwanda bakuye mu bihugu bari barahungiyemo imaze gutinza cyane izi manza kuko mu manza z'abakurikiranyweho ibyaha bya jenoside bazanywe mu rwanda urubanza rumwe rwa bandora sharire ni rwo rwonyine rwarangijwe ku rwego rwa mbere izindi zose zigenda zisubikwa abavoka bazitangiye bavuga ko bazivuyemo ko minisiteri y'ubutabera itabashije kubaha amafaranga bifuza minisiteri y'ubutabera yo yemera gutanga amafaranga agera kuri miliyoni cumi n'eshanu kuri buri rubanza rwoherejwe mu rwanda ruvanywe mu bihugu byo hanze kuva rutangiye kugeza rurangiye abavoka bo bagashaka asumbyeho urukiko rwakomeje gusaba abaregwa banga abavoka bahabwa ko noneho bakwizanira ababo bashaka ariko ibi bikadindizwa n'uko abaregwa bose bavuga ko ari abakene badafite ubushobozi bwo kwiyishyurira abavoka asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
bakunzi b'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo uretse porogaramu itangira kuva isaa kumi n'imwe n'igice twongeye amakuru isaa kumi n'ebyiri isaa moya n'isaa mbiri mu gitondo ku gicamunsi ijwi ry'amerika ribagezaho amakuru isaa kumi saa kumi n'imwe na saa kumi n'ebyiri amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku burundi ni ku ijwi ry'amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu
murabandanya kutwumviriza kumviriza radiyo yacu porogaramu y'ijwi ry'amerika tubashikiriza kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu isa imwe n'igice
nshuti turi kumwe ibiganiro twabateguriye muri uyu mugoroba turi hafi kubisoza ariko twabwira muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi alphonse hirya no hino ku isi ngo bya bihugu rutura bya g7 byasabye ubushinwa n'ibindi bihugu byerwa n'imishamirano iri muri ya nyanza bita china sea yuko cyane cyane byo kwisunga amategeko mpuzamakungu agenga iby'amazi sudani y'epfo yongeye guhurira ku meza y'ibiganiro abashyikirana bahuriye muri etiyopiya bagerageza gukemura ubushyamirane bumaze umwaka n'igice bwaciyemo igihugu mu bice abashyikirana bakaba basigaranye ukwezi kumwe gusa ngo babe bashyizeho guverinoma isangiwe ubutegetsi ishyigikiwe n'isi yose naho rwa ruganda rwa leta zunze ubumwe za amerika bitanaza ngo rwaye rusubiye kunanirwa n'umugambi warwo wo gukoresha umutaka wohora ufasha gukorera ibigendajuru kuri ca kinyenyeri marisi
urukiko rw'igihugu cya misiri rwahanishije abantu cumi n'umwe igihano cy'urupfu kuri uyu wa kabiri mu bifitanye isano n'umukwabu wo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri wabereye kuri stade y'umukino w'umupira w'amaguru mu mujyi wa port said ni mu majyaruguru y'igihugu ahaguye icyo gihe abantu mirongo irindwi na bane hagakomerekera abandi babarirwa mu magana umucamanza yasomye urubanza rwakurikiranywe kuri televiziyo y'igihugu cya misiri abaregwa bateze amatwi bafungiye mu twumba twabo mu gice cy'inyuma cy'urukiko urugomo rero rukaba urugomo rukabije mu mupira w'amaguru rwatangiye muri maci irangiye hagati y'ikipe ari ahri y'ikayiro n'ikipe ari masiri yari yabasuye ubwo abafana baho biroshye mu kibuga bagasakirana n'abafana b'ikipe yari yabasuye iwabo
nayo uno munsi naho ngo abirabure bo muri makiney aho ni muri texas ni muri leta zunze ubumwe za amerika ngo bihaye amabarabara basaba ko umupolisi eric kazibolt yo kugwa mu kazi inshuti rero muri ko muradukurikira aha n'ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye bikaba biri ko birarangira birimo birarangira ariko twibutse ko bashobora kudukurikira nyine mu burundi kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda n'ibimenyerewe ni fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu tubashimire mwese rero kuba mwateze amatwi tuzongere guhura ku maradiyo yanyu ejo mu gitondo nk'uko bisanzwe isa kumi n'imwe n'igice mwari kumwe na eugenia mukankusi na alphonse ndayikengurukiye mugire ijoro ryiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.